afite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi bakunzi b'ikinamico ikaze mu mukino ifumba y'ubukire mwateguriwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri none se mani ndakumva kayi nubwo mugaga ari mukuru wawe urumva atari umunyamafuti amavuti ye se si ibisanzwe none se kagira nanjye nkubaza vuga ndakumva shasenza mani urore sinzi impamvu ananga mukuru we kandi aramuhaye n'amafaranga menshi yo fakani kuguramo yayamereye Bakana.
ubuntu se ntitwakodesheje umurima wanjye Ah, kuko biri kose yaguhereyemo icyo cyongeye nkwibariza wowe kagira reka aba bana bazana inzoga bari hehe Umva bana?
icyo nakubazaga kagira wowe uramuhora ko yagize kanyindi umugore wawe kapita ngo amucungire abakozi bo mu murima ibyo ni cyo cyaha yagukoreye Ubwo fakani nibyo muhora Ncyaha.
nibyo muhora ni cyo nkubaza hari kuransetsa we gute none se Mm.
wowe iyo urebye usanga yaramuzamuye mu ntera ntaho bivuye si nk'ibyo se sinzajya bavugira bosi we gusa
Hmm?
Ayo ni amatiku umva senza ndakumva niba ubihakanye Mm, ndakumva uzaze witegereze umwana kanyinda aherutse kubyara utyo ibyo ndi kubabwira Eh, kandi oya umva Mm, ndakumva Amaso.
ndakumva noneho Mhm.
umurebe kuva ku mano kugeza ku mutwe ugiye kuvuga ngo barasa Ejo, nusanga adasa na mu- nusanga adasa na mugaga neza neza nk'uko intobo zisa uzamenye ko mbeshya agiye kajya Oya. Uhuye nanjye rwose ndabizi muransekeje nimubuze byose mukuru kumana nyamara icyakora icyakora nanjye narabahimye Mhm. uti E, ja umwana we narabahimye nanjye nanga kumwita izina Utyo kagira, utyo rwose.
Ako kagira reka rwose.
mbaze nserera Yego.
ubwo igihe cyo kumwita cyarageze Yego.
umugore abimbwiye nti Mm.
nzabamwita ute nzaba mwita Ka- kandi ubwo umwana ni wanamubwiye ko ubu ngubu izina ryaramuhanye yitwa nzabamwita kandi ubwo ni wanamubwiye ko umwana utamwemera mubwira se we a- ayobewe iki
none se mukama ndakumva wakanyagoye ko twapfushije rumwe uragira ngo ngirente kagina wanjye aba yiriwe izamu rya kumanywa agahitira mu kabari kubitsa ayakorera agataha igicuku kinishya ari nako nukaho kanyago
kanyibyo rero ntabwo ubizi naba nawe waragutuka byibura ukaboneraho kumva ijwi rye mani hura wibereye hariya we ntabwo umuzi uzi ko abyuka akoza akarenge akajya ku muhanda kureba abahisi n'abagenzi maze disi bwagira ngo buragorobye akaboneza yerekeza mu kabari ubundi agataha ahirima nta no gucira hasi nta kiba ariko akubwira umva de hm. ariko ubwo ikibi kirenze guceceka ukihorera umuntu ni ikihe uzi uko amubwira akanyihorera yamaze kurambirwa ibitutsi bya kagina kandi nta n'icyo azana mu rugo ku buryo ubu ngubu nshaka kumufatira ibyemezo cyakora aho ngaho ndemeranya nawe dukwiye kwihagararaho Hmm. njye bibaye ngombwa nanamwihambaho kuko aho bigeze ndananiwe
yewe Ndananiwe nanjye ndananiwe rwose.
rwose si wowe wenyine
icyakora mbabwire rero mwabana mugaga nabona ntamwishyuye azangaye do ariko ariko ndayugurwa ariko Ubu ariko uzamwishyura kajya kajya.
kajya ndakumva suri umuvandimwe suri umuntu w'inshuti mugaga uzamwishyura kuri ndetse ko yapfa kare Hmm? kuri karwerasi ugiye ku- agiye kuzana kuri se uretse kumukurikiza se kuri kuri wowe kagwera wowe wanamukoza imitwe intoki wowe Hmm?
umva nkubwire mbwira umbwira iki mbwira iki wowe ariko ni- iyi saa sita ushaka kunywera inzoga mushyire n'amatiku wawe iki icyo umbwira wowe none se ni iki simfite umusore akagira inkumi none uragira ngo senza simfite maritina akagira rusiya uramufite Yowe, nibyo rwose ahubwo azanga yo gutinda ntazangaye uzamugira uti Eh.
uzagira uti uzagira uti kiriya kizungerezi cy'umukobwa ejo kare Kan- kandi ka- kajya nakora kaniceceke kandi reka rero nkubwire rero kajya na wowe Ramponda ibyo si- byose ni amashyari yanyu urumva Ramponda kandi si wowe mugo.
wowe ufite amashyari wowe wowe. kandi wigendere kwanza ubwo nitahire mve no mu mateko y'abanyamaguru Bya- byanga Kaji.
n'ubundi wari Wowe- watubahereje wowe uri inzoga umugambanyi wowe.
byanda byo birakureba sha
mukama karamera erega twagiye mu by'abagabo ntiwambwira uko wumvise biriya bintu badusobanuriye mbona bisa na bimwe byo gutura mu mudugudu kugira ngo ibikorwa by'amajyambere bijye bidusanga hamwe Hey! none se ntibatubwiye ko muri bene ayo matsinda ari ku rwego rw'umudugudu ari n'ay'abanyamuryango bazajya baboneramo mu buryo bworoshye imbuto ndetse n'inyongeramusaruro
wahora n'iki njye nahigiye byinshi rero buriya Hey!
bajyaga bavuga guhuza ubutaka nanjye nkagira ngo ni ibindi Hey!
naho disi ni ukumvikana ko abafite amasambu yegeranye kugira ngo bahinge igihingwa kimwe bihitiyemo yego nyine Mm, kugira ngo ibikorwa byose biteze imbere ubuhinzi n'ubworozi mm.
byaba gutera imiti gushaka amasoko mbese byose byose bibageraho ku buryo bworoshye Yawe abatabizi bicwa no kutabimenya ko kuri mva mukama ndakumva reka ntahe ndabona bwije njye kwitegura akageno ko haza niko ndi bumwakire Sha, Kugira ngo indirimbo ari nyigishe.
buze aririmba niyo nanjye ndi buze kuyikiriza aha yewe niba nawe ugenda menyereye rwose menyereye uko aza ariko noneho aza rwose aransanga Hmm, kuko ndumva umujinya undi mu muhogo
rata kagi ndakumva manihura mwene ruguru wumvise ariko ukuntu senzage yanyuriye wa murima nakodesheje na mugaga nshaka amafaranga yo kugura moto umuhungu wawe atwara Eh, na- na- mba- wabyumvise mba nabyumvise ariko reka kon- reka kongera kumuvuga sha manihura mbabarira rekera aho. reka kumuvuga rwose atanadutera n'umwaku bakagira udukubitira mu kanwa Ega si we mvuga nyine ndashaka kukubwira iby'uwo murima ko nshaka kuwugaruza ushaka kuwugaruza Eh, Mm. ha manihura eh.
uzawugaruza ute ntimwawukodesheje imyaka cumi n'ibiri icyo rero nicyo kintu njya ahantu imyaka cumi n'ibiri yokanyagwa wabonye ariko u- u- u- ukuntu umurima yawugize wamenya se ko ari wa mushiki wari wuzuyemo urwirisha njye nari nzi ko nta mbuto n'imwe wahatera ngo imere Eh, none rero Mhm.
kagi buriya ntiyamenze ntiyamenze Ku- kuguhenda byo rwose nta mva n- n- ntabwo yaguhenze rwose none umusaruro amaze gukuramo muri iyi myaka ibiri kurengeje ayo yamaye E- ibyo- ibyo byo rero eha mfasha rero mba mwambure kandi nawe uzabigiramo inyungu we nzabigiramo inyungu uzabigiramo inyungu
utese kandi mwarandikiranye tukanabisinyira kuko wa Wowe.
mugabo we nawe binyemerere kwemerere gute manihura rwose nyine mu nyandiko nabonyemo icyuho mu nyandiko ha- harimo icyuho ikindi kandi burya Eh, burya cyagiye tumaze kwandikirana yahise yihuta ajya mu nama hanyuma bigenda bite hanyuma arambwira ngo urupapuro ngo numushyirire umugore wa rubiki hari ikibazo se nyine nyumva yewe nanjye nahise mbyibagirwa nzibika mu rugo zose iwawe Hihi, Mm.
sinzi rero uko naziguyeho zombi nibwo nabonye ko harimo icyuho ni ukuvuga ngo ni amapuro z'ubugure afite ni wowe uzi- ajwi da ayakuye hese umva umva umva sha Eh.
ahubwo turacyazi Eh, biroroshye n'amasezerano y'ubukode abitse Hihi, obobobobobobo ibyo byoroshye biroroshye rwose
Unera umunezero Unera umunezero nka gusoma nka kuvuga neza we Ariko ubu mugaga ntiyandyamyera Mwiriwe bantu
mbega mwiriwe neza senza Eh, no- none se wasize patoro wanjye oya oya rwose ntabwo ndaryama ntegereje rusi ntarataha none se patoro ndakumva nyamara kandi burya rero hari n'icyo nashakaga kukwibariza hari ikibazo se mukuru kw'imana da Hmm, urumva rero patoro hmm.
mbo urumva rero uyu munsi twakuze
Hey, twakuze eh, nari mfite inama yateguwe na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Mm, badusobanuriraga ibyo kuzajya dukoresha amamashini duhinga ye imashini cyane rwose patoro ubwo izo mburagasi z'amamashini ko numva zigiye ku- ku- ku- gukora akazi k'abantu benshi ubwo ubwo ntuza twirukana patoro
nta muhumure rwose nta kibazo akazi k'abantu karacyahari Okay.
hanyuma rero n'ak'imashini nyine nako karahabaye ubu noneho ibintu ni byiza noneho uta No- noneho rero Mm.
ubu nyine nk'uko ubibona urabona noneho ntabwo nanyoye
Oya ntabwo rwose nanyoye Eh.
ntabwo nasinze rwose Ii.
mbere y'imana Eh, ntabwo wasinze rwose ariko rero ndakumva eh, uhita utaha rwose wibutse Yewe.
ko ejo ari akazi Mm, ndahita mwana Eh, ejo nibwo tuzatangira imirimo ya nyayo yo kwitegura guhinga ibirayi yego muri iki gihembwe cya a uhita uri tayari urumva Cyane.
Eh, kandi rero wowe mbere yo kuguha itsinda ry'abarimyi yego nzabanza nguha abantu bakeya bundi mubanze mwite ku murimo wo kurwanya isuri wari wabimbwiwe kubanza gukora mu ngo yego rwose uhita uri tayari Eh, bose hanyuma rero kandi mukabikora muri wa murima nakwerekaga tureba bose urumva yego mbese ubwo ni ukuvuga ko rero ejo nzabanza nguha amabwiriza mbere yuko mutangira Patron, akazi njyewe ndi rojinari ndakuzi ndakuzi urakora
marite dutahe sha noneho papa simukira ariko kuki papa wawe agukarira ababona ukiri umwana
byarankarira ariko noneho amenye ko nasibye ishuri ntitwakiranuka
twabyemeranyije hose ko guhora mu ishuri atari ko kumenya ubwenge kandi rero niyo yayo papa wawe ajya amenya ko kuwa gatanu ari umunsi wo kuryoshya
yego ariko dutahe kandi wakoze kumfata neza
nta kibazo sheri wanjye ahubwo njye mba numva twakwigumanira ubuziraherezo ubu muri igihe kizagera nta kibazo reka ngo utahane papa wawe atakuraza hanze nabonye atoroshye
ikindi Mm.
nugera hafi yo mu rugo ubu urazimya moto ntware bugare papa tumva moto akamenya ko twari kumwe ubwo bugenge bundekere yewe ntibiba ngombwa ahubwo ndayivonye isunika uyicayeho da
amva kandi ibyo kwa kagina ubwo biratangiye uhore wumve ubu akagiye kongera karare karira kambuze gusinzira shaho we kandi ngewe umunsi umwe hari igihe bizajagura nkakabatura nkakajyana nkagashyira se eee kankindi noneho nawe nashake azagakurikireyo bamvire mu rugo bose bagende kankindi kankindi Ke, a- anyita bese Hmm. ariko ubwo uwo nzaba mwitarariza uba ni iki mugiye kongera kandi ukundaza ijoro wowe n'umuhungu wawe
mani urakona gowe ubu mukamana aranza nawo menshi ngo natinze ariko nzajya muhimisha kumwima ijambo mukamana mukamana kingura urakingura cyangwa ntukingura ese ubundi wasubiye iyo uvuye ukareka kunsakuriza nk'iryamira hasi eh eh eh ugeze nk'iki mukama ubwo uzi ububwira ariko
ashwi mawe ntawe nzi
ngewe kandi akakugina akagusha imbere nkagusangamo tukabonana mukama basore watinze nyakubahwa cyorere ese ko aba bagabo batashye bagasanga abagore babo babishe mama biracura iki ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagri